murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey turayahera mu karere ka afurika y'ibiyaga binini abantu cumi n'indwi bari baranyurujwe ku munsi wa gatandatu mu buraruko bushyira ubuseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo barishwe ejo ku munsi w'imana n'abagwanyi ba kodeko bari barabanyuruje nyine banguneni barande umukuru w'ubwoko bw'abakonyo nyari ahubwo bwicanyi bwakorewe yavuze ko abagwanyi ba kodeko batwaye abo bantu hagati y'uturere twa bambu na kobu ni muri teritwari ya jugu ku birometero mirongo ine na bitanu by'igisagara ca buniya mu ntara ya ituri kuva mu mpera z'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri abantu baricwa uko indwi iheze muri iyo ntara ituri intara itunze ubutare bw'inzahabu abarenga mirongo itatu bagwiriyemwo abagore n'abana barishwe bunyamaswa ku itariki ya cumi n'umunani z'uku kwezi kwa gatatu mu turere tutari duke tw'iyo ntara abagwanyi ba kodeko nibo bagirijwe ubwo bwicanyi muri afurika abantu hafi amajana abiri barakoze imyiyerekano mu ndwi iheze muri centre afurika ni imyiyerekano yari iyo gushyigikira uburusiya n'ubushinwa inyuma y'aho abashinwa icyenda biciwe muri icyo gihugu mu gitero cy'abitwaje ibigwanisho leta ya santara afurika yagirije icyo gitero abaroberi ariko nta byemeza yatanze abaroberi nabo batunga urutoki umugwi w'abacangiro b'abarusiya wagner bari ibangi kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani gucungerera leta umutekano umushakashatsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana iby'intambara international crisis group charles buisele avuga ko atari ubwa mbere abakozi b'abashinwa bica mu gitero bicwa mu gitero muri centre africa mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda abakozi batatu b'abashinwa barishwe n'abanyagihugu babagiriza kutubahiriza amategeko y'igihugu nayo mu ntango y'indwi perezida w'ubushinwa Xi Jinping yarasabye santara afurika guhana bikomeye abo bantu bishe abenegihugu biwe amakuru ku mugabane wa afurika icegera cya perezida wa leta z'ubumwe za amerika kamara harris ari mu rugendo muri ghana yatanguye ku mugabane wa afurika ni urugendo rutumbereye gukomeza imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika na afurika umugabane ibihugu by'ibihangange biriko biragerageza kwiyegereza mu ijambo ryiwe kamara harris yavuze ko uru rugendo ari igikorwa gishimangira umubonano ukomeye n'ubucuti burambye hagati y'abanyamerika n'ababa ku mugabane wa afurika yavuze ko anezerejwe no kuba yaje mu gihugu cya ghana no ku mugabane wa afurika kandi akanezezwa no kazoza k'uwo mugabane yavuze ko ashaka guteza imbere ubutunzi no kwihaza mu bifungurwa yongera ko ko agiye kwirabira ibishasha bitandukanye birangwa kuri uyu mugabane ategekanya kubonana na perezida nana akufu ado wa ghana kuri uyu munsi wa mbere harris niwe mutegetsi akomeye wo muri leta ya perezida joe biden agendeye afurika muri uyu mwaka inyuma ya ghana ategekanya kuzogendera tanzania na zambia akazogaruka hano i washington ku munsi w'imana itariki zibiri z'ukwezi kwa kane kuza
Washington ijwi rya Amerika muyavugwa mu makungu hano muri leta z'ubumwe za Amerika abatabara hamwe n'abakorerabushake barashitse muri leta ya Mississippi iri mu manuko bw'iki gihugu hari ejo ku munsi w'Imana bagiye gufasha gukubura inyuma y'igihuhusi gikomeye kivanze n'imvura cahaciye ku munsi wa gatanu abantu mirongo ibiri na batandatu barahasize ubuzima harimwo n'umwe wo muri leta ya alabama bihana urubibe abantu baharugwa mu majana gushika ubu ntibagira aho bakika umusaya muri iyo leta inyuma y'icyo kiza perezida joe biden ejo ku munsi w'imana yavuze ko icyo gihuhusi kivanze n'imvura kiri ku rwego rw'ibiza iri tangazo ryiwe ritegekanya ko hatangwa amafaranga yo kugarukira no gutabara ababangamiwe n'iki kiza harimwo n'ayo gufasha gutanga ingurane ku bayifuza bitegekanijwe ko umushikiranganji wa amerika w'umutekano mu gihugu alejandro mayorkase n'umuyobozi ajejwe ivyerekeye ibiza n'ubutabazi ari we dean criswell bagendera leta ya mississippi kwirabira ivyononekaye
washington ijwi ry'amerika mu gihugu cy'uburusiya igisirikare kirwanira mu kirere cyarakoroye indege ya ukraine yo mu bwoko bwa drone mu kirere cy'icyo gihugu ejo ku munsi w'imana ubushikiranganji bw'uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko abantu batatu bakomeretse inzu y'igorofa ya apartema nayo irononekara ukraine ntiyashotse yishyura ibibajijwe iby'icyo gitero yagirizwa ko yakoze ku butaka bw'uburusiya ariko muri kahise yarigeze guhakana yagirijwe n'icyo gihugu cy'uburusiya ko drone zayo zagurutse mu kirere cy'uburusiya zikonona inyubakwa z'abasivile uburusiya buvuga ko icyo gitero cyabereye mu gisagara cya kireyevske kireyevske mu ntara ya tura iri ku birometero amajana abiri na mirongo ibiri mu bumanuko bw'umugwa mukuru moscow uburusiya bwaratangaje ibitero vya drone mu bisagara bitari bike by'ico gihugu bisanzwe biri ku rubibe buhana n'igihugu ca Ukraine abasirikare batatu b'igisirikare co mu kirere c'uburusiya barapfuye ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri igihe drone y'uburusiya yaraswa hejuru y'ikambi ya gisirikare hafi y'igisagara ca saratove
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi iri ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobas voa radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris ejo yageze mu gihugu cya ghana mu ruzinduko agerera ku mugabane wa afurika mu burundi umubare w'abana bata amashuri uriyongera cyane mu ntara ya kayanza kubera twari tubayeho mu buzima bubi mvuye ku ishuri nkabura ibyo mfungura saa sita papa yaradutaye yaragiye ntabwo ntitutsi yari uyu ni umwe mu bana bavuye mu ishuri batarangije kwiga wenyine mu ntara ya kayanza aya makuru n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamala harris yageze muri ghana ejo ku cyumweru mu ruzinduko agerera ku mugabane wa afurika ni uruzinduko rugamije gutsura umubano wa leta zunze ubumwe za amerika na afurika ibihugu by'ibihangange bikomeje gusibanira kwiyegereza mu ijambo rye visi perezida wa amerika kamala harris yavuze ko uru rugendo ari igikorwa gishimangira umubano ukomeye n'ubucuti burambye hagati y'abanyamerika n'abatuye ku mugabane wa afurika yavuze ko anejejwe no kuba yaje mu gihugu cya ghana no ku mugabane wa afurika kandi anejejwe n'ahazaza h'uyu mugabane yavuze kandi ko ashaka guteza imbere ubukungu kwihaza mu biribwa yongeraho ko hagiye kwirebera ibishya bitandukanye bikomeje guhangirwa kuri uyu mugabane ghana ni kimwe mu bihugu bya afurika bifite demokarasi itajegajega ariko kamala harris ageze ghana ni kimwe mu bihugu bya afurika bifite demokarasi itajegajega ariko kamala harris ahageze mu gihe iri mu bihe bitoroshye ubukungu bwayo bwari mu gutera imbere cyane ku mugabane wa afurika mbere y'ikiza cya covid cumi n'icyenda ubu bwakomwe mu nkokora igihugu gifite ibibazo by'imyenda no gutakaza agaciro kw'ifaranga bituma ibiciro by'ibiribwa n'ibindi bikenerwa birushaho guhenda iki gihugu gituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni mirongo itatu n'enye gihangayikishijwe n'ibibazo by'umutekano muke urangwa mu karere muri burkina faso na mali ubutegetsi bumaze guhirikwa kabiri kose muri iyi myaka ishize kandi abarwanyi ba leta ya kiyisilamu n'umutwe w'intagondwa za al qaida bakorera mu karere ka sahel kari mu majyaruguru ya ghana aho abantu babarirwa mu bihumbi bishwe abandi bagakurwa mu byabo iyi ntambara yatumye umutwe wa Wagner w'abasirikare b'abacansho bakomoka mu Burusiya ubona icyuho cyo kuguma ku mugabane wa Afurika nubwo uvugwa mu ntambara Uburusiya burwana na Ukraine. Igihugu cya Mali cyakiriye uyu mutwe kimaze kwirukana ingabo z'Abafaransa zari ziriyo. Hari impungenge ko na Burkina Faso ishobora kubikora ityo. ibibazo by'ubukungu n'umutekano biri mu byo kamara harris na perezida wa ghana nana akufo ado bashobora kuganiraho nibahura uyu munsi hateganijwe kandi ikiganiro bombi baza guha abanyamakuru ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu burundi mu ntara ya kayanza aho abanyeshuri barenga ibihumbi bitanu bo mu mashuri mato n'ayisumbuye ari bo bavuye mu mashuri mu gihe cya mbere cy'umwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ubukene mu miryango n'ababyeyi bataramenya akamaro k'ishuri ni bimwe mu bituma aba bana bava mu ishuri ari benshi inkuru ya desire hatunga imana i kigali mu rwanda intara ya kayanza ni imwe mu ntara z'uburundi zifise abantu benshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda iyo ntara yari ifise abantu ibihumbi majana umunani n'umwe n'amajana atanu na mirongo ine na bane n'amajana atandatu na mirongo itanu ku kilometero kwadarato iyo ntara nk'uko ibiharuro by'ikigo istebu kivyerekana izubugira gatatu mu gihugu cyose mu ntara zifise abantu benshi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani muri rusansuma iheruka mu burundi intara ya kayanza yari ifise abantu ibihumbi majana atanu na mirongo umunani na bitanu n'amajana ane na cumi na babiri ikagira abantu majana ane na mirongo irindwi kuri kilometero kwadarato iryo gurirana ry'abantu ku rugero rudasanzwe rituma haba ubukene mu miryango amatati y'amatongo be n'abana baheba amashuri ku bwinshi nk'uko ikigo istebu kibivuga mu gice cya mbere cy'amashuri mu ntara ya kayanza mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abana ibihumbi bitanu n'amajana atatu na mirongo itandatu n'indwi nibo bari bamaze guheba amashuri mato mato n'ayisumbuye ku banyeshuri ibihumbi ijana na mirongo icyenda n'indwi n'amajana atatu na batandatu baharugwa muri iyo ntara urongoye igisata c'indero mu ntara ya kayanza hatungimana desire niwe yabimenyesheje ijwi rya amerika ubwo bukene burangwa mu miryango nibwo bwatumye uno mwana adandaza ibitunguru mu mabarabara y'igisagara ca kayanza aheba amashuri kubera twari tubayeho mu buzima bubi mvuye ku ishuri nkabura ibyo mfungura saa sita papa yaradotaye yaragiye ntabwo ntitutsi yarye hanyuma nyine byanduka birananira impande y'ubwo bukene burangwa mu miryango hatungimana desire arerekana ibindi bituma abana baheba amashuri ku bwinshi mu ntara ya kayanza hariho no kutamenya akamaro k'ishuri kuko umwana araheba akaja muhira akagumaho umuvyeyi ntanabazi ntanamenyesha ishuri ariko harimwo n'ibi vyo guhurumbira amaronko n'ibisagara ku bana bamwe bamwe babona ko umenga barambiwe kw'ishure ariko bagiye mu bisagara nka za bujumbura n'ahandi ubuzima bwonyaruka iyindi mvo ni uru rudandazwa ruto ruto rubera mu bisagara ibi vyacu bito bito no ku mabarabara mu makomine amwamwe nka za matongo aha mukaya n'ahandi mu runani bafashe bige nabo nyene mu matohoza bakoze basanze ubukene buri ku rugero runini mu bituma abana baheba amashuri jean samanda ararongoye urwo runani arerekana n'izindi mvo nko ku bakobwa hariho abaheba kubera batwaye inda z'inshushu cyangwa naho ugasanga bagiye kurongorwa hataragera hariho n'izindi mvo nazo nyine usanga zifatiye ku mubano mubi hagati y'abavyeyi cyane cyane aba bavyeyi bubatse bidaciye mu mategeko cyangwa naho nyine ugasanga bifatiye no ku banyeshuri aho baheba kubera babona yuko bananiwe rwasa pascal aserukira abavyeyi aho mu kayanza arerekana icyo bakora kugira abana ntibabandanye guta ishuri n'icyo leta yari ikwiye gukora mu maguru mashya icyo dufasha turahimiriza abana kugira ngo bareke kuza barava mu mashuri cyane cyangwa iyo bavuye mu mashuri tukaza turabakurikirana tukagana mu mihana tukabahanura kugira turabe yuko bogaruka mu mashuri uwo mugambi wa leta wo kugaburira abana ku mashuri nk'aha kubera turi mu karere kakunda guhindagurikamo ibihe uruzuba rukaba rwinshi cyane ntitwimbure kuko zadufasha bakaza barazana isoni rya hafi na hafi kugira ngo abana bazaronke utwo bafungura n'urongoye igisata c'indero mu ntara ya kayanza desire hatungimana arerekana icokorwa kugira ako kageso gatuzwe burundu icya mbere jewe mbona nuko twese abajeje kurerera uburundi twobigira umwitwarariko ubwa mbere abigisha barezi hagize umwana heba mu maguru masha tugaca dutuma ko umuvyeyi wiwe kugira dufashanye kumugarura hakiri kare agasubira mu ishuri ubwa kabiri nuko abajejwe indero ku mashure bofashanya n'amakomite nshingwashure mu guhimiriza abavyeyi kugira bategere neza akamaro k'ishuri ikindi nuko umwana agiheba abajeje intwaro ku mutumba boca baza kw'ishure kubaza ivyabaye amatoza yakozwe n'ururani bafashe bige mu gihugu cyose mu gice cya mbere cy'amashuri yerekana ko abanyeshuri ibihumbi mirongo irindwi na kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na babiri aribo bahevye ishuri intara zitatu ziza imbere n'ikirundo hahevye ibihumbi indwi n'amajana icenda na mirongo umunani n'icenda ngozi ni ibihumbi indwi na cumi n'umwe na rutana ibihumbi bitanu n'amajana indwi intara ya bururi niho hahevye abana bake bangana n'igihumbi n'amajana na cumi na batatu muri urwo runani bafashe bige babona ko umuturama ari uko leta yogaburira abana ku mashure impande naho yo kutarihisha amahera y'ishuri abari mu mashuri mato mato urwo runani rubona ko leta yari ikwiye no kubaronsa ibikoresho vy'ishure bitagenze uko urwo runani rubona ko abana b'uburundi bazobandanya guheba amashuri ku bwinshi mu nyuma leta igakoresha uburyo bw'umurengera mu kurwanya inkurikizi zituruka kuri abo bana baheba amashure desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye muri uganda aho perezida yoweri museveni w'icyo gihugu n'umuhungu we generali muhozi kainerugaba bakomeje guteza urujijo ku rubuga rwa politike muri icyo gihugu nyine mu gihe hasigaye imyaka hafi itatu ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahezi i kampala
ibyo ni ibihumbi by'abanyagihugu bo mu karere ka sebeyi mu burasirazuba bwa uganda bakira generali muhozi kinerugaba umuhungu wa perezida museveni ubwo yabasuraga mu kwezi gushize uyu nyuma yaje kugeza ijambo kuri iyi mbaga ariko mu buryo butaziguye benshi bakunda kwita imvugo ya politiki ati ndi hano kugira ngo dusabanire n'urubyiruko rwo muri aka karere ka sebeyi uru ni urugero ruto rw'urukundo abaturage ba uganda badufitiye reka rero dukomeze kubana hafi kandi nzi neza ko tuzubaka igihugu cyacu kuruta uko kiri ubu ngubu generali muhozi yatangiye kugaragaza ko afite inyota yo gusimbura se mu butumwa butandukanye yagiye anyuza ku mbuga nkoranyambaga zirimo twitter guhera mu mwaka ushize hagati muri uku kwezi nibwo yeruye yandika ku rubuga rwe rwa twita ko bidasubirwaho azaba umukandida mu matora yo mu wa bibiri na makumyabiri na gatandatu mu bisanzwe amategeko ya gisirikare muri uganda ntiyemerera umuntu ukiri umusirikare kwivanga no gukora ibikorwa bya politiki ijwi rya amerika ryegereye bernard sabiti umusesenguzi mu bya politiki rimubaza impamvu umuhozi akora politiki kandi akiri umusirikare iby'ubutegetsi bwa uganda uko bigenda amategeko ndawaraya buri muntu wese hari bamwe basa n'abayari hejuru umuhuza of course ni umwe muri abo ngabo biriya bintu avuga no kwandika bivuzwe n'undi munyagisirikare mugenzi we yana arafunzwe generali mugisha muntu hoze ari umugaba w'ingabo za uganda ubu akaba ari perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya alliance for national transformation avuga ko ibyo umuhungu wa museveni akora ari ikimenyetso kigaragaza uko tubaha amategeko muri uganda gusanga umujenerali w'ingabo anyuranye n'amategeko y'igihugu akivanga muri politiki mu gihe acyambara umwenda w'ingabo kandi umuyobozi mukuru w'igisirikare ari we perezida minisitiri w'ingabo na komite ishinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko ntihagire icyo babivugaho byerekana ko politiki ya uganda ikijegajega kandi ihagarariye ku muntu umwe nta kuntu ushobora kugira igihugu gihamye gifite inzego zikomeye ibintu nk'ibi bikabaho ntagire igikorwa ijwi ry'amerika ryagerageje gushaka igisubizo cy'umuvugizi w'ingabo za uganda generali felix kuraige ariko ntibyakunda kuko atitabaga telefoni ye ariko mu bihe byashize yavuze ko ibyo generali muhozi akora abikora nka muhozi atabikora nk'umusirikare hagati aho generali kahinda utafire wasezereye igisirikare kandi akaba ari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka riri ku butegetsi nrm we amaze iminsi azunguruka igihugu ashaka abantu bashyigikira ko perezida museveni w'imyaka mirongo irindwi n'umunani yongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu inshuro ya karindwi mu wa bibiri na makumyabiri na gatandatu ibi byaba bivuze ko museveni n'umuhungu we barimo guhatanira ubutegetsi Bernard Sabit arongera ati ariko iyo perezida ahindutse rega buriya bagahindutse aba bantu bafite ubutunzi bwabo mu gihugu se bariya bajanye na se mu ishyamba gufata ubu butegetsi ntabwo bisiga neza uyu muhungu ko yabatwara so abo bo bashaka kugira ngo perezida museveni akomeze then hari abandi abana cyane bakiri bato bakaba bibwira ko ubundi umuhungu ahagiye wenda nabo baboneraho nabo bagatangira sisitemu yabo abel bizimana ni umwe mu bayobozi b'ishyaka riri ku butegetsi nrm bo mu karere k'uburengerazuba wagaragaye ko ashyigikiye generali muhozi na se ese atekereza iki kuri iki kibazo ishyaka rya nrm na n'ubu riracyadushyize mu rujijo aho bacecetse badashaka kwerekana ko hari igihe kizagera bakifuza undi muyobozi kandi ukwiriye kuba arimo gutozwa ko ntabwo navuga ngo turamushyigikiye kuko nasa arahari kandi aracyashoboye ariko hari n'ubwo bwo mbona nk'aba bantu babona bakavuga ngo mbese ko umusaza ageze mu zabukuru ageze nk'uko yagira uburwayi bugatuma atashobora gukomeza kuyobora uwakurikiraho ninde nk'uko umusesenguzi Bernard Sabita bisobanura ngo ni gahunda y'ibanga ya Museveni yo kuzana umuhungu we kumusimbura witegereje imyaka perezida afite agiye kugeza mirongo inani nibwira ko nka we yumva ko imbaraga n'ingufu zo gutegeka igihugu ubundi zaba ziri gukendera kandi ngira ngo iyo yitegereje ibimaze kubaho mu bihugu nka za angola aho perezida wamaze imyaka myinshi yaje kuzungurwa n'umuntu yari azi ngo arizeye uwo muntu yashyizeho ko yaje kandi kumuviramo ikibazo ndetse akamufunga no kumufunga so perezida museveni nk'umuntu uzobereye ibya politiki cyane ngira ngo yibwira ko ndetse no mu shaka rye nta muntu wabona aho yakwizera nkaba mbona choice afite yonyine aho yagiramo icyizere koko ko ari uyu muhungu muri iki gihe ubwo atangiye kugaragaza ko yifuza kuyobora uganda generali muhozi yiyegereje cyane perezida paul kagame w'u rwanda muhozi akaba yaragize uruhare runini rwo kuzahura umubano hagati y'u rwanda na uganda kubera ubucuti bwihariye afitanye na perezida kagame yita nyirarume ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
amakuru y'imikino turohere mu burundi aho ikipe ya basketball runani yatwaye igikombe cy'umukino utangira urushanwa ejo ku cyumweru runani yatsinze gimukana n'amanota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itanu n'icyenda iyi kipe iravuga ko yiteguye gutwara n'igikombe cy'irushanwa rigiye gutangira desire hatungimana n'ibyo atubwira mu rukino rwa nyuma rwo mu nkino zitangurira ihiganwa urunani rwatsinze jimukana mu rukino utari rworoshe intsinzi y'urunani yagiye kuboneka mu minota ibiri ya nyuma y'urukino abakinnyi ba aroni kagabo babona gutahuka n'intsinzi ku manota mirongo itandatu n'umunani kuri mirongo itanu n'icyenda n'aho batsinze uwo mumenyereza ntiyashimye ukuntu abakinnyi biwe bitwaye twatsinze mati mugabo abakinnyi bacu ugereranyije n'urukino twagize ejo na shaka ryinshi ryari rihari mu bakinnyi bamwe bamwe cyo tuma babonye yuko mu nyuma byatugoye kubera twaguma duhindura abakinnyi turondera yari arinjira ugasanga ibyo umukoca mukeneye kose yari kwaragira urabye ibyo twakinnye ejo n'ibyo twakinnye uno munsi uno munsi ntitwari neza rwose mugaba byose turabishima imana kubera yabikoze aroni kagabo amenyesha ko intumbero y'umubwi wabo ari ugutwara ibikombe byose bakinira harimwo n'iki gihugu cyose kigiye gutangura intumbero yacu ni ukuja muri bare ni ugutwara mu burundi igikombe cya muri bare ugaserukira igihugu neza urabona uyu mugabo naho bizoba byoroshye mugabo dusa abakinnyi benshi babizi bari tayari kugira ngo bafate mu bintu ejo tuba turabaha ibaza yuko abafana bakunze urunani bakwitega yuko vbr zo bigoye mugabo twebwe tubitayari kugira ngo dushobore gukina neza muri vbr umumenyereza wa jimukana inyuma yo gutakaza urwo rukino rwa nyuma amenyesha ko bagiye kwitegurira ihiganwa ryimirije arsene furanzima amenyesha ko icyizere cyo kuzitwara neza gihari turashima ko habaye tubona duverture nayo nyine yadufashije kugira ngo tuze muri nivo nziza rero nibaza ko kazabana kari ko kujya kuvura n'abandi bakinnyi ariko murabona muri uyu mwanya icya mbere nibaza ni uko dusosura kubisiyona neza iyi maci tukayisubiramwo hanyuma ikindi nacyo ni uko tuzoshishikara gukora ibyo dushobora kugira ngo tubikunze tubandane twikirasa neza bagenze neza tutware iki gikombe ariko ibyo haracari kare ihiganwa riracari rirerire nibaza ko tuzokora ibishoboka kugira ngo turaba tugapresita neza ibishoboka ihiganwa ry'uno mwaka rizaba rigizwe n'imigwi cumi n'itanu igabuye mu matsinda ane manirakiza jean paul arongoye ishyirahamwe rya basketball mu burundi amenyesha ko ihiganwa rigiye gutangura rizotunganywa nk'uko bigenda muri basketball africa league nk'uko vyemejwe n'inama y'abose y'iryo shyirahamwe ko tuzogenda turaduga ligue izogenda ikomera cyane uno munsi tuvuye muri phase de pool hazojemo abandi bakinnyi bashasha ku ma ekipe asigaye akomeye ikindi naco gikurikira ni uko tugeze muri playoff haza abandi bakinnyi bashasha nazo n'izindi nguvu tumenyesha abarundi abakunzi ba basketball n'amaorganisation y'uko la ligue y'uno mwaka idasa na ligue y'umwaka uheze kandi inguvu zirimo zidasa nazo tunabasaba ko ubishiramo ishaka bakadukunda bakaza kubiraba bagashirikira abarundi abarundi kazi umupira w'amaguru naho umugwi serukiragihugu intamba mu rugamba uri mu gihugu cya indoneziya gukina inkino za gicuti mu rukino rwa mbere uburundi bwatsinzwe ibitsindo bitatu kuri kimwe urukino rugira kabiri ruteganijwe kuri uno wa kabiri hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri umugwi w'uburundi wagiye muri izo nkino ubura abakinyi bawo ngenderwako nka sayido ntibazonkiza yusufu ndayishimiye cedric amisi na frederike nsabiyumva desire atungimana kigali ijwi ry'amerika amakuru y'imikino tuyakomereze mu rwanda impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika caf imaze gutangaza aho umukino wo kwishyura hagati y'ikipe y'igihugu y'u rwanda n'ikipe y'igihugu cya bene uzabera n'igihe uzabera nyuma y'uko uwo mukino wimuwe inshuro nyinshi jean claude munyandinda
impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika kafu kera kabaye yafashe umwanzuro wa nyuma ku birebana n'umukino wo kwishyura ugomba guhuza ikipe y'igihugu y'u rwanda n'ikipe y'igihugu ya bene mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri cote d'ivoire umwaka utaha intandaro y'urujijo ni ikirego ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri bene ryagejeje kuri kafu rivuga ko mu mujyi wa huye aho uyu mukino wagombaga kubera nta mahoteli atatu y'inyenyeri enye ahari kandi ari kimwe mu bisabwa mu kwakira imikino yo kuri uru rwego nyuma y'iki kirego kafu yahise itangaza ko umukino wo kwishyura nawo ugomba kubera kuri stade Olamite mu mujyi wa Cotonou muri Benin ari naho habereye umukino ubanza icyo gihe benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bahise bahangayikishwa nuko u Rwanda rwongeye kujya gutira ikibuga cyo gukiniraho mu gihe nyamara umwaka ushize minisitiri w'intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente yari yaratanze icyizere ko nta mikino mpuzamahanga u Rwanda ruzongera kwakirira hanze y'igihugu nibyo hari standard za stade zashyizweho mu gihe gishize mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bo standard zari zisanzwe reka kumvuga ariko kondisiyo yo kuvuga ngo kugira ngo bakine imikino ugomba kuje ibintu ibi n'ibi zatangajwe hagati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe dutangira kugura no kuzubahiriza kuko wasangaga stade zimwe hari akabura aho urwambaro rw'abakinnyi cyangwa se aho abakinnyi basohokera ibintu nk'ibyo ari utuntu two gufixa twari duhari impungenge nagira umumaro abanyarwanda kuko ubu imikino tuzayakira muri stade nyinshi dufite hari zimwe turimo gukoraho imirimo yihutirwa cyane kugira ngo iyo mikino tuyakire tugumye kwikorera hanze y'u rwanda ku ruhande rw'u rwanda ntabwo banyuzwe n'uwo mwanzuro wa kafu ari nayo mpamvu bahise bawujuririra impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ku wa gatanu w'icyumweru gishize yatangaje ko umukino w'u rwanda na bene wongeye kwimurwa ukazabera kuri stade yitiriwe pele i kigali nyamirambo kandi ko abafana batazaba bemerewe kwinjira itariki y'uyu mukino nayo yahindaguwe inshuro eshatu zose uvanwa ku ya makumyabiri na karindwi y'ukwa gatatu ushyirwa ku ya makumyabiri n'umunani nanone urongera ujyanwa ku wa gatatu ku itariki ya makumyabiri n'icyenda nyuma y'ibomboribombo yose abayobozi ba minisiteri ya siporo mu Rwanda bari kumwe n'abahagarariye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ejo ndi kuwa gatandatu basuye ikipe Amavubi iri mu mwiherero Minisitiri wa Siporo Mimoza Munyangaju yavuze ko icyabazinduye ari ukubatega amatwi bakamenya uko barimo kwitegura uyu mukino ubu rero ngira ngo icyagaragaye ni nacyo twifuzaga kumenya ni ukumenya uko mumeze no kureba imyiteguro niba igenda neza imyiteguro iri mu buryo bwinshi ngira ngo niyo mpamvu twashatse kubanza kubumva kugira ngo twumve imyiteguro yanyu kwitegura umukino no kwitegura byo kwitegura harimo n'ibindi bintu wenda bishobora kugira ingaruka kuri performance yanyu muri uru rugendo rwo guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu muri cote d'ivoire ikipe y'igihugu y'u rwanda iri mu itsinda rya cumi na kabiri muri iri tsinda ikipe iri ku mwanya wa mbere ni senegal ifite amanota icyenda mu mikino itatu iya kabiri ni mozambique ifite amanota ane u rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota abiri ikipe y'igihugu ya benin iri ku mwanya wa kane ana wa nyuma ikagira inota rimwe amakipe azarangiza myanya ibiri ya mbere mu itsinda azaba abonye uburenganzira bwo kwitabira irushanwa rya kan riteganyijwe mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri mu mwaka utaha ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane yari claude munyandinda i kigali
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika jye mwumva kuri mikoro ndi jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese